mukomeje kumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika mutwumvira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri amakuru amahoro imeza ego oya umuceri ibiharage
uwo ni konombe sakre umwigeme w'imyaka cumi n'ine wavukiye mu gihugu cy'ububirigi ariko hakagerageza kuvuga ikirundi n'amagambo makeya azi turiko turakura papa ntiyatwishyura mu cyongereza urumva rero tugiye ku ishuri twavuga icyongereza gusa hama dutashe tuvuze icyongereza muhira twarakubitwa mpaga tuvuze ikirundi wowe ni nira nkunda wagiye kuba muri leta zunze ubumwe za amerika afite imyaka itandatu akaba yarashoboye gukomeza kuvuga ikirundi bombi rero abo bigeme bombi mwumvise muri iki gihe bari mu kiruhuko mu burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya turabararitse mube hafi ya radiyo yanyu nk'uko nayo mbibabwiye amakuru yibanda ku burundi bamwe mu bana b'abarundi bavukira mu mahanga nta kirundi bazi ababyeyi babo babona ko atari ngombwa kubigisha ururimi rw'ikirundi batarukoresha mu bihugu babamo abahanga mu byerekeye indimi bo basobanura ko ibi bishobora kugira ingaruka ku bana bamwe abantu bamwe babona ko ari nk'aho batakigira umuco mugenzi wacu eroje wirikaneza yaduteguriye inkuru amakuru amahoro imeza ego oya umuceri ibiharage
ayo ni amwe mu majambo make rwose y'ikirundi umwigeme colombe sacre w'imyaka cumi n'ine yavukiye mu birigazi uwo mwigeme avuka ku bavyeyi b'abarundi bompi akaba ari kumwe nabo mu bihe vy'akaruhuko ku mugwa mukuru bujumbura didase baranderetse se wa colombe asigura ko we n'umutambukanyi wiwe baretse kwigisha ikirundi umwana wabo kuko basanze ko bari nk'uko umurengera karimbi ikirundi si ukuvuga yuko tutagombye kukimwigisha twari twaranagerageje ariko twasanze umengo ni nko kumuhohotera ugomba kumwigisha ku nguvu ibintu tubona bitariko bira- biraza byizanye kandi ivyo rero bikaba vyatumwe n'uko umwana usanga uvyihweje nta mwanya tubana munini cane umwana usanga aba kw'ishure abana n'abandi bavuga ururimi rw'igifaransa ikirundi ugasanga n'ico twogerageje kumwigisha imuhira ni ca kintu gica kigenda kikamigwa na ca gifaransa birirwamo urabona umwana ava muhira nka saa kumi na zibiri mu gitondo saa kumi na zibiri n'igice agenda gufata ibisi zibiri zimushikana kw'ishure kw'ishure ashiseyo nta rundi rurimi avuga atari igifaransa azosubira kuva kw'ishure dufate nk'isaha cumi azoshika muhira saa kumi n'imwe agashikira gukora ibintu vyerekeye amadovuwari umwanya mumarana imbere yuko aja kuryama usanga ari muto cane kubera uwo mwanya muto abana batari bake bavukira mu bihugu vyo hanze canke abagenda bakiri bato usanga ururimi kavukirirwa basokuruza babo arico kirundi bataruzi aha kolombe yariko aganira n'uwundi mwigeme w'umuyabaga aba nawe nyene mu gihugu c'ububirigi amakuru ndakomeye nawe ego ariko rero hari abandi bana nka nirankunda aba muri leta zunze ubumwe za amerika kuva agifise imyaka itandatu vyabaye ngombwa ko bamenya ikirundi ubu twahuye yaje mu ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga kuva ku itariki ya mbere gushika ku ya gatanu ku kwezi turimwo turiko turakura papa ntiyatwishyura mu cyongereza urumva rero tugiye ku ishuri twavuga icyongereza gusa hama dutashe tuvuze icyongereza muhira twarakubitwa mpaga tuvuze ikirundi si byiza utaye ikirimi cyawe mother tongue nk'uko babivuze ucuta akaranga kandi uri mu bindi bihugu ni byiza yuko aba bana bamenya aho bavuye ababyeyi aho bavuye ah, sogokuru aho yavuye na famiye n'ibyo bagira n'ibyo bavuga ibyo rero biragoye kubisigura ikirimi batakizi nk'ubu baje no mu burundi ah, ntibashobora kugira ah, kuvugana n'abandi barundi kubera nta kirundi bazi baca rero bicara ngaha bakaraba gusa aho kuvugana n'abandi bakamenya ibintu vya kera canke ah, ingene aba- abarundi bitwara eka na jean ciceron bizindavyi umwigisha w'indimi muri kaminuza y'uburundi yunga mu ry'uwo mwigeme irankunda asanga kutamenya ururimi kavukire bisa no gutakaza umuzi ukomeye w'imico iyo bagarutse ikirundi baracibagiye mu kibano ntihabura kuba ingorane kubera ko ubu iyo rurimi ni ikintu gicyambaye gose umuntu mu wuje ururimi mu kumvikana ibintu byinshi biroroha gose mugabo umwana ataye ikirundi akaba mu bana bavuga ikirundi baca babura ngenda bashobora kuvugana kubera ko ururimi bataba bakirusangiye ingorane barazigiranye mu kibano baboneka nk'abataye umuco kubera ko ikirundi bagitaye kandi noneho umuntu mutumvikana mu rurimi kenshi no kuvugana mutavuganye ntibikunda ko mu- muheza ngo munywane mwumvikane ururimi burya nigo rutwara imico imvekure y'imico niko novuga rero igihe ururimi barutakaje uba usa n'uwataye gatoyi imizi yiwawe umuntu yataye imizi abandi bayigumanye ntabura kugira ingorane mu kibano n'abantu badahuza batavugana ko umuntu mutavuganye mwushikiranira gute ntibikunda gusa gushikirana kandi umwigisha bizindavya ahanura abavyeyi barereye mu mahanga kwigora bakigisha uruvyaro rwabo ikirundi emwe ni ngombwa yuko umubyeyi atwaye umwana hanze yogira akigoro cyane kugira bishobotse ururimi barugumane yego ndazi ko hariho n'abantu bakuze bishika imyaka mike ugasanga ba- barutaye hoho n'ibindi bindi mugabo ku mwana hoho urumva ni ikibazo mugabo ababyeyi babo bogerageza ururimi rwabo bakaruvugana mu, mu, mu rugo muhira wabo kumuri ico gifaransa kindi cyaho hanze bakakivugana ku ishuri n'ahandi mugabo muhira bakageza kubagumiriza rwa rurimi rwabo ariyo mizi yabo ariko karanga kabo amatohoza yakozwe yerekana ko abarundi baba hanze y'igihugu c'amavukiro yabo ari ibice bitandatu kw'ijana vy'abarundi bose bakaba basaga ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu yugu rurindwi yahariwe uwo muce w'abarundi imbere y'abarenga ijana bari baje bava mu bihugu mirongo ibiri na bitanu mu ntango z'uku kwezi cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimwo mu vyabasavye ni ukugumana imico n'imigenzo y'ikirundi n'ukwihatira kwigisha uruvyaro rwabo ikirundi eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje urakoze turacyari mu burundi hari ukutumvikana hagati y'abanywanyi b'ishyirahamwe ry'abamotari amotabu n'ababayoboye mu ntara ya muyinga umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eh, jean bosco ndarurinze haratubwira icyo batahuriraho umwumvikano muke ugize iminsi uvugwa mu ishyirahamwe ry'abunguruza abantu ku mapikipiki amotabu mu gisata ca muyinga uhagaze ahanini ku mitungo y'ishyirahamwe abanywanyi bagiriza abarongoye ishyirahamwe ko bafata ingingo batabagirije inama ku nyungu zabo ikibazo kiri mu ishyirahamwe iwacu ni uko dusa n'abariko barahemukirwa n'abatarongoye bagenda bagafata amategeko bakiyumvira amategeko baca baza baca bayashungura nk'itegeko bakatubwira ko ari itegeko rivuye hejuru bavuga itegeko ntibatwereke naho ryanditse icyadutangaje hasohotse itegeko ngo rivuye hejuru rivuga yuko umutahe w'ubwiza twaba twinjizako abanywanyi ngo ugabanu, ugabanutse twaba tutumva rero ayo mafaranga twaba toza aguma agenda tudasigaye ikintu bagiye gukora nicyo bagiye kumarira abanyeshyirahamwe ubundi kumanura amafaranga asabwa umunywanyi mushasha bisa nk'akarusho twashatse kumenya ingene ingingo nk'iyo yotera umwumvikano muke mu ishyirahamwe iyi niyo nsiguro twahawe n'abanywanyi b'ishyirahamwe amotabu muyinga twebwe twifuza yuko ayo mafaranga y'umutahe w'ubwinjizo yogumaho kubera niyo ya niyo acaja mu kigega c'abanyeshyirahamwe hama bagaca babandanya baronka utwo turusho bahora baf- bahora bafashwa nayo atakibonetse nta na kimwe bazoba bariko barafashwa n'ubuzogwa ntazoronka ikimukubitirako n'ubuzogwa ntazoronka ikimukubitirako twe mu ncamake dusanzwe dufise ukuntu twitunganije mu ishyirahamwe tugafashanya tukavuzanya tukarabana aho ugize ingorane tukikora mugabo kuri ku kigega tuba dufise mu ishyirahamwe juma miburo arongoye ishyirahamwe amotabu mu ntara ya muyinga avuga ko akarusho ari kanini ku munywanyi kuko muri ayo mafaranga azotangwa hazobamwo kuvuzanya iyo twamwakuye kuri telefone ari mu ntara ya karusi miburo juma arahakana ko ata amafaranga y'ishyirahamwe akora ibitandukanye n'inyungu z'abanywanyi gufata ingingo yo kugabanya amafaranga asabwa umunywanyi mushasha biri mu ntumbero yo kugabanya ibishomeri nk'uko uwo arongoye ishyirahamwe amotabu imuyinga abivuga juma abona ko amafaranga asabwa umunywanyi mushasha ari menshi bigatuma ico gisata kitugururirwa abifuza bose kugikoreramwo iyamara abasanzwe ari abanywanyi ba amotabu suko babibona twe nta ngorane zitaba kuba ba- bo- ba- bo- bogira inama tu- bikaja ku murongo tukamenya ati nyambura uzokwinjira twavuze tuti ubu ubu bazokwiga amategeko ko de la route barondera ivyangombwa nka perimi baje bakoze ivyangombwa kuko n'ubundi amagisita ni menshi vuba abanyagihugu baca bavuga ati ko umutahe ugabanutse reka twese tuve ku makinga ce tuja ku mapikipiki ati riyaba ari umugambi ari umugambi wo gutanga w'igihugu wo guha akazi abashomeri badafite akazi ni umugambi mwiza umutahe umutahe w'ubwinjiza mu ugabanuka uhagabanuka mugabo nta ngorane ugabanutse mugabo ukagabanuka ari uw'abene ishyirahamwe miburo juma aremeza ko ingingo zose zifatwa mu ishyirahamwe biciye mu nama n'ingingo uwo murongozi amenyesha ko ico kibazo kimaze gushika mu minwe y'abajejwe intwaro anamenyesha ko hategekanijwe inama kuri uyu wa mbere aho abajejwe intwaro bazoshikiriza ijambo abanywanyi ba amotabu bose ntitwashoboye kuronka buramatari w'intara ya muyinga kugira tumenye ico bagiye gukora kugira batature amatati ari mu ishirahamwe amotabu ku biro vy'intara ya muyinga twamenyesheje ko Aline Manirabarusha arongoye intara yitavye inama ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika bosco urakoze inshuti z'ijwi ry'amerika muracyari kumwe na radiyo yanyu
ureka urekera ukuri urekera ukuri urekera ukuri urekera ukuri urekera ukuri
Vous êtes venus à deux Caribou les filles.
Merci.
Vous mangez bien Eh, vraiment Tout bien.
Nadia, ça va Bah, ça va. Tumeze bien. Namwe mumeze neza.
Bon, moi ça va. Acha kwanza babazanire cha kunywa. Eh, garçon, Bwana mwigoye gabashi.
kuya ubaulize.
Twari tubazeneye rero ya Devia Salon de Coiffure.
Eh, Nadia, toi aussi. Rindira bazane na Fanta kwanza ivyo turabivugana baadaye.
Oya ntacyo reka tube turayivuna. Sivyo ganora.
Eh, tungesema tu.
Sante kwanza les filles ku salon de coiffure yenu.
Ego vraiment kuri Salon de Coiffure nyene. Reka nora kwerekeye ya Devi twagize.
Eh, Nadia. Sawa basi princesse, comme tu veux.
Um, kama Nadia alivambia tuko na devi ya salon de coiffure Eh, hapa tunataka tuanze na kaske tatu Eh, donc imwe turaigura 150 000 Eh, ça fait 450 000 za kaske kingine ni babilis hiyo turaigura 100 000 Sawa sawa mademoiselle.
Na- Sawa sawa sawa mademoiselle. Mademoiselle nani kwanza?
Eh, Nora jina langu Nora merci nona sibikwa pao karatasi Ndabi- Ehe.
ndabiraba siko ndiyo yote liko hapo kukaratasi muhemu arabe nora bon sawa merci ce n'est pas la peine ya kunionyesha byote en plus ni mwarikuza muri babiri Ba, twaje twese comme tuzokorana kugira tukwereke.
sawa na comprendre lakini shaka umwe gusa azoze tuvugane Ah.
de preference wewe nadia kubera ni wewe twatanguranye projet
John, uriko urasesa imboga hasi wa muhungu Eh? uriko uzisesa hasi eka muhungu kubera kinaremereye napfuye gusuka mu isanduku sane nabonye yuko yamaze kuzura urakunda ibyo uta hasi sha reka sha reka iyi ni inzahabu imana yahaye abanyarusangi ego gasha ubivuga ubitega muhungu asha asha urabaza sha abanyabugo nibo bumvise uburyohe nyaburyohe iyo buri ego asha ari ibugo uno mugabo ashatse gutwara umugore w'abandi wamuha ifi iwacu
asha ngo amaze kumva umunufu wayo n'umugabo bahorana arasubira kumwibuka oya Asha, eh, rero mfasha tuzitura tuzegeretse gari hande y'inzira Ego.
mwamenye ataca agira ko naje kuri izine kuri izine Mm.
nayo ifitwara by'umunsi kwa muhungu asha ariko urutsinga oya ni- oya nangana nizomu nizo no kuri izine baca baduha yabona ego Eh, none terura none oya tuzi ushyira hejuru oya fata aho munsi erega iyi sanduku iranyerera nta kunyerera ngawe uheba uterure mwengo terura n'inguvu uterure ni- mwengo nti- waterura ntiwaraye waraye ubusa reka sindara ubusa izine yaranyegereye mugabo bahungu Eh.
twari tugeze kure tubivugisha uko reka reka reka reka reka inziragira yiha umuntu basha Basha, wega muhungu ubonye abantu bageze aho batangura guteka utuzimba tw'ibitoke uri wabonye nawe
haba habavye oya pe oya haba habavye yego mugabo shaka ku- kuva izindi itanguye gukora oya oya ubu ibintu bitwa Oya.
biraza da turabukura mu cibo yego urabibona nawe Em, basha.
biteba ahungu
agasore nani eh eh eh biteye agaso utuzaniye amafaranga eh yani yazanye oya natwe nyene natwe naciye undi munsi vurana tukubabarire gaso uti nibikiga gaso reka reka reka reka reka sa reka, uje reka, reka.
bagize iki reka reka reka reka gufina sha
bayakwibye gutegaso eh urumva nayo mvuye kuratura hajya kuri mikesi nasi ndayazana Eh. Uti- uti camuka ku bafuma abantu Eh, eh, eh, Sirabatumva, bigikanje sirabatumva.
amahera yose baca barayatwara Aya, eh. Eh.
kuri kw'impanuka byateye none sha yatariba none baciye bamenya gute ko uvuye gutara amafaranga kuri microfinance amafaranga sha Eh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
ahubwo nimushimire imana kuko jewe nta hasetse uti mama sha gasore bagucunga
Halo? Halo? Mm. Hapana, hapana. Ndio narakubwiye mtoze vyakuja vya barefishi. Pardon? Batu abataki. Iyo sasa ni problem. Sikia, sikia. Mi na amandababwira ni kitu banaita solidarite. Hii situation barefugee barusangi barimo kesho inaweza kuwa ni sisi. Bon, sawa. Tutaviongea bien après. Acha nipokee visiteur. Oui, entrez.
ndabahaye mwaramutse ba nyakugirima Ah, mama Kazuba. Karibu mama.
Asante.
Sasa birigute. Pale mkambi binaendeka?
Ewa, by'ubuhungiro nyene shefu ahubwo aha narinde kubatura ingorane nyabuna dufise
Kestio yenu tunaijua mama Kazuba. Tunajua kama rasio muronka idakwiye.
Iu, eka ubu hoho si ibyo ibifungurwa gusa yemwe emwe byayangaye rwose nyabuna kweli yego nyakubahwa aha tumaze iminsi baratwankiye emwe ngo nta mpunzi izosubira kuja kuvoma amazi kwa ngaho ibugo ngo nta n'umwe azovoma emwe batubwiye ngo nituje kuvoma amazi iyi hariya iwacu rusange No.
uheze no, unyumvire ingene No.
tuzoshikayo Iyo haiwezekani. Nani aliwaambia hivyo?
emwe niba abasore nyene waba bo ngaho ibugo No, no, no, no. no. Iyo haiwezekani.
umunsi wa mbere hoho yemwe harahaswa kwaduka intambara kweli hagati y'impunzi n'abo basore bo ngaho ibugo Sasa kuberiki mtabivuze. Sikuwa kitu. Persone ma preveni.
twebwe twarase kubivuga kugira ngo ntidutere ingorane No, no, no, no. No, siwezi kubali ko abantu jewe ndongoye bafata nabi abandi kwa jungo ni ba étranger. No, no, no, no, no. Ils doivent respecter les autres. Niambie kwanza, tanumwe wamenye muri abo bajeni.
Hmm, ko twaba twaramenyemwo n'umwe ga yemwe Bategerezwa kuhanwa severement. Comme ça na bengine bone leso.
mbe ntuze veterine iyo nyama kwidasha ongereza umucanwa twe na musazanjesha turanangiriye mugabo Ahubwo ngira ngo intungwa tanguye kuyibagara ko tubonye.
erega mugabo twazindutse kandi tuve muri uyu mwotsi turabaho twicarana Eh.
ugumaho impanda ya veterineri kada tugiye kwicara dushikira yaho oya turabega imwotsi n'abashimara hanyuma abona ko ataraheza kwisuganya yari kubanza kugara umuryango w'akabari kandi sha umuryango w'akabari wuguruye Eh, bisigura ko uwinjiye wose amwakire nanjye kunzara mfise akarenza ko ni iminota itanu Basi, inyama turayirya ama nawe ayiri
mbega nyene tuyijya gute ko wokesheje imwe kandi turi babiri
ndatangura nshikurimwa nawe ikurikira Ngo ngwiki duhanahane gushaka tuyimara oya su
kamushikanje ubu dusangiye gupfa no gukira
uhendande raba urute rukuzuye mu kanwa kubera mero mushikaki niyagukorokera mu minwe we ntuyirekura ndakuzi Yo, nije ntangura gutora iya mbere ahubwo ivyo wabibonye, nibyo nivyo nibyo wabibonye.
nibyo Oya, habanza umugabo hanyuma umugore Yo, urahumba ntayunganasha rero kakanda kwereke mbarira nitwopfa inyama mwana wa mama kandi turi bamwe si ibyo nyene ewe iya mbere ni gwanje gwawe.
yego aho rero ntiwumva none ikigo Mugabo, dufite no eh, eh, mbwire veterineri ashireko ipiripiri nyinshi zose Eh.
Eh, washobora kuyimara Eh.
ipiripiri i- itakubavye Eh.
inyama zose zibagwawe nashireko nahasukako ikiro c'ipiripiri genda zimara mugira shireko urabuvyumva rundakosha kandi ahubwo jewe mbona zahiye ima veterineri ima imasha ugahirahira mwumvugize ngo na buhoro Wereka mashani, Mwumvura mashani, ngize ngo wereka.
na buhoro buhoro utuze impa zose
kra ora mamazi ndapfuye
warikundeka kwatangura kurya kugira ndakwereka ingene inyama zisize ipiripiri iribwa nyago Ah, karakara wumvise kugira ngo impa nkwere nakurya aho mbasha Naku- nakurya tu
emwe nanzi irya ndabi Eh, ibiki irya nikurya wa- kugira ngo ngo- ngo- reka Aya, kumviriza.
hajya wishe umuti we none niwumva ko nawe ugize ngo shi Eh, subiza rero unsubiza jewe nasubiyemo ko wavuze gusa none jewe ugeze aho mba ngira ngo Ah, nani uba kubisubiyemo Oya, twari twumvikanye ko utamira inyama Eh, ugahekenya neza nkuko uje nihuragira utiriwe uragira ngo none umviriza reka kunsubiramo numa turabe Eh, numa rero turabe nta mayeri nta mayeri Eh, nashyizemo.
reka rero gushiramo Nta amayeri nashize mu rukundo.
wewe rya rero twumve none ntubona ko ntamiye iya gatatu Eh, Hmm?
oya rya ni iya Yemwe kabiri naratsinze.
oya rya banda Natsinde wanje irya none niya kane ndayishikira shaje we Bashirije.
utigeze wumva je ngira ngo yego rya Oya, umve eh, umve umve umve banga ugutwi kuza ukagira wumva je mvuze ngo
iyo bubu bw'umwe bwari ikindi nsubiza amereza inyama yanjye Ndakubwira gute?
nsubiza wana makuru kuri ndavuga nawe Ndakubwira inyama yanjye.
Oya, nsubiza.
Nsubiza ndakiragura. Nsubiza ndakugura.
nsubiza nsubiza inyama yanjye
ipitiri hano ntiremereye mungu wanje Niki we Kenya sikahosha akatuko nako mbega nyine funde burya bakora tuzabashimira gute na bagenzi babo shahu we, abantu baduhaye amazi muri buno bugaragwa bw'ubuhungiro ngo ni kambi nimba babikoranye umutima mwiza hemwe ntiyiteze gushimigwa reka nukuri nakaramazi sigwiwe
ariko bwa bundi fundo rinashima ubwa mbere na mbere bantora ba- badusanze mu ikambi none ubu nawe waduhaye irobine nyine y'amazi reka nta gitangaza kirimo niba hakoze icyo bategerezwa hati icyo bategerezwa
erega sibo bayaremye Eh, eh, iyo upfa umubwira na kazuba bamuhujije agiye no kuyadusabira reka kumbwira akazuba kazuba basi ujya wewe shatura abana mu ikambi ibyiwe ntibyi ntibigoye tuzoma tumuvomera amazi nyine tube tumushimire yebe biduma biremereye uko- ukuntu wumva ha wose habingaye mbona turashitse mu ikambi yemwe izosi riritereye gaja ukabura kwivugisha nyine Eh, we urako ikoreye icyaveni reka reka naje we, nikoreye icyaturani jewe n'ubugesera ahubwo nyine birangana habwe tubanze duture eh, turuhuke gatoya Eh? funde aya mabido basha ni ukuri ko imana utayagwaye Hmm?
reka sintura no kandi kandi ningahe imbere akadugu kari hano we dimba umudugu uri hano
turavuye utasi wemba n'ababahungu biwe yo
yo ewe mbega mara eh, tubinyegeza hehe
wapi Yo, bamaze kutubona nuko barinda
tunatoa jambo
Tafujo! Kwanza hiyo mai inatoka wapi? Fuga muyakuye hehe.
Wemba wemba.
Ndababajuja muyakuye hehe.
nimureke ntimumenera imbido wemba wemba aya mazi tuyahabonye na bene wanyu kandi abajejwe intwaro baramaze kubyumvikana n'ukuri Balivyumvikana hamuna dabu.
Ego vrema.
Abachacho hiki maji ya, ya, ni ya Bugo ya kwenu ili Irusangi. Rudia kwenu.
Oya, oya, Rudia kwenu.
Eh, funde funde
abido warayimenye
Reka ba.
funga kinywa nasema tatwa kama munataka maji genda iwanyu irusangi mwa visuma vya mazi
Oya, ye.
nayo twivye n'ukuri ntayo twivye dukore oyaye fundari yababwiye ko kazuba na shefu do karitsiye wanyu bamaze kuvugana kandi baratwemereye kuvoma Ego nuku, ego, ego.
umvirize sasa usubira kuvuga turamumena umutwe umviriza uyu munota ni jewe ndi umushefu mvuze ndi fukama kurayo mabido yanyu nyene isuma
fukama No- none ko bamaze kuya- kuyasesa fukama amuyaona kitu ariko batama twende twende twende twende ariko ariko guhuga n'ivyago
tubonye ariko mutwenye amazi amazi yo kunywa kubera turi bunzi gusa ezinganira uzange iwacu ataco twari tuguze
reka n'ubu twongere kubashimira banywanyi b'igikino muri kirukuri n'ubu ntimurambirwe uyu ni wa mwanya tubasomera intererano zimwe zimwe mwatanze mu gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe kuri na nora bashimye kurwanya ubutumwa bucanishamwo abantu biciye mu bimenyeshamakuru bitandukanye mu gutanga ubundi butumwa busubiza agateka abandi wewe ubwawe iyo uronse ubutumwa nk'ubwo bwo gucanishamwo abantu ubyifatamwo gute uwa mbere yagize icyo ashikiriza ni alexi mu rutegama mu ntara ya muramvya yagize ati ari nka jewe numvise ubwo butumwa nogerageza gutekanya umutima nkarabaho mpagaze kugira nshobore kuba imboneza y'ukuri yitwararika bose ubundi ni nsabarugira emeline umunyeshuri wo kuri ekofo musenga mu ntara ya ruyigi yagize ati ari nka jewe ndonse ubwo butumwa bwo gucanishamwo abantu nobanza nkatohoza neza hama nkaheza nkahanura ubu bumpaye ati nkamwereka akarorero ko ivyo agira atari ivyo pamfile w'ibugenyuzi mu bihemba agira ati jewe mbonye ubutumwa bene ubwo sinihuta gufata ingingo y'ivyo mbonyemwo atahubwo nihutira gutohoza mu bandi ko ataco babiziko tuje mu ntara ya gitega muri komine gishubi aho ruhendo merkiade ati jewe numvise ubutumwa bucanishamwo abantu nokoresha ubwenge mu kuyungurura ubwo butumwa ati nta gushikuza rero mu guturira ahubwo nusukamwo mabisi n'akare ngo ibuye riserutse ntigica isuka kandi ngo ikiro c'ukuri kiratemvya itoni ry'ikinyoma mpawe nayo anakre aho ni mu ruyigi ati kubwanje kuri na nora bashimye kuwanira ukuri ati nka jewe ndonse ubutumwa bwo gucanishamwo abandi bwa mbere nobanza kumwereka ko inabi tubaka ahubwo isambura kandi ubivye urwanko buca kabiri ukarusoroma ko nawe ati kandi turazi ko urwanko ari rwa sekibi tikubwanje rero nk'ubwo butumwa nobwamirira kure eka no mu ntara y'ubururi turafise abanywanyi aho twavuga nka ndayisenga egide wo mu rutovu yagize ati ndashima bimwe bivuye ku mutima inyigisho mu kwiragiza ati ku vyerekeye akabazo atari nka jewe ndonse ubwo butumwa bwo gucanishamwo abantu nobwamirira kure maze nkaca ku biti n'amabuye ndondera akaryo ko kubibeshuza ati maze nkumvisha abashaka kubona abandi nabi kwinama isumba ingimba ati vyose dutegerezwa kwicara tukaganira atawanjya wangura maze umwe wese agaheza kubahirizwa tubandanirize kuri nduwarugura sandrine ati turashimira cane abakinyi bamurikira ukuri ati jewe mbonye ubutumwa bwo gucanishamwo abantu nobanza nkabusuzuma nkaraba igituma babumpaye n'ico dupfa n'abo bantu ati novyima amatwi nkanerekana ko ubwo butumwa ari ibinyoma abantu bakwiye kubwitondera uyu rero ni wa mwanya twumviriza akabazo ku gice muhejeje kumviriza akabazo naka muravye ingene wemba na bagenzi we batagifitiye impuwe impunzi z'abanyarusangi kugeza n'aho bazima amazi ubwo ngaho iwanyu hoho ntaho vyoba bishika abo tudahuje ivyiyumviro bagize ingorane tukabibona ibisanzwe mwibaza ko ivyo bishobora kugira ingaruka izihe ukaba ufise ico ushikiriza rungika ubutumwa kuri za nimero nyene arizo mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu canke mirongo irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo umunani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu tubibutse ko cari igice c'amajana atanu n'indwi muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
icyo gikino muri kirukuri nicyo ibiganiro byacu bya radiyo ijwi ry'amerika dusorejeho tukaba rero tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma yari enjeniyeri roba makirini wari ufatanije na fasire gebehu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika